my people you see as we dey follow talk say the connection wey olori mariam get with kabiyesi wey dey cause all of these gbasgbos all of us never take understand am but even at that we go keep our fingers crossed to see how the whole matter go pan out kabiyesi papa don vex on top this matter Him, dey ask who give olori mariam the effrontery make she yarn that kind rubbish wey uh, she wey she take yarn like so but even at the at the vex wey ooni papa don vex like so Him still dey wait for make ooni himself take say something my people this matter don dey reach the pics wey ah we in fact grab your popcorn you need am to enjoy this very one wey dey carry come for you like so because the last time wey we dey on top this matter kabiyesi bin talk say im papa dey support im enemies him no dey gree support am wey be im son wey need all im support to rule the kingdom in a perfect state of mind so come today kabiyesi papa come keep quiet on almost every single thing wey him dey do for inside the palace on top um, the ordering say make dey build the olori uh, quarters every single thing wey dey aderonke mariam peju phillips elizabeth everybody dey take do you know say him just keep quiet on top the whole matter because the last outbreak wey him son Been tell him say him no love him. the man come respect himself him even come stay off every single thing wey concern kabiyesi but as for say that man bin dey on top that throne before him hand over to him son e come make am as a matter of concern and you suppose know say elderly person wey in be That visit wey the deji of akure take visit for inside the palace arose a lot of concern for him own side so right now instead of him make him keep quiet na him make him make sure that him son go do the right thing na him come be him top priority and on top that matter like so olori olori naomi bin follow talk say she go return for inside the palace wey e come cause jubilation every single place but wetin come make wey ooni papa come dey talk at this juncture like this na olori mariam as she come talk say make olori naomi re remain where she dey They no need her for inside the palace na him come make ooni papa come dey question how olori mariam come dey take get that kind of authority for inside the palace but you and me know say na kabiyesi go fit answer that kind question all of us no go fit answer am na kabiyesi fit answer dat very question wey im papa don follow ask like so because even the online in-laws everybody don ask am when the deji of akure bin come im tell am say no be say im go try tell am say im dey give depth ear to wetin dey happen inside the palace im dey take see am so if im dey see am im suppose know where and how olori mariam don take get dat kind authority wey she go oppose wetin all the people including the elders the family everybody don dey fight for make they actualize all this why e don tey wey they don dey fight this matter olori naomi bin leave the palace december 2020 come today wey we dey talk like this e don dey reach for how many years like so wey she never dey for inside the palace and finally everything come dey fall into pleasant places as they dey take fight am try make e work then she come arise all of a sudden say e no go work na him make kabiyesi papa come dey question him wan know exactly wetin dey give her the kind effrontery wey she get like so but as we don follow talk before na kabiyesi fit answer this very question wey im papa don ask so make we wait hear how kabiyesi go take address this question.